iyi mumva ni radiyo ijwi ry'amerika turigenekerezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi kwa kane kwa bibiri na cumi n'indwi mwiriwe neza nshuti mutanguye ino ndwi nshasha muri kumwe natwe muri studio ya cumi n'umunani ijwi rya amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya none koko tuba barundi nta batanzanisha nk'abakongomani bari ngaha mu burundi usanga n'ibyo byangombwa batatu bafise barankubise cyane ndahohoterwa hamwe bahakwa no kumvura twaragiye ku rusambo hama mu nyuma baradukura
aba ni abanyagihugu bimukiye mu ntara ya makamba bavuye mu zindi ntara biyamiriza urupapuro basabwa rwerekana iyo baje bava ivyo urwo rupapuro ruteye imyidogo n'amakenga abatari bake turarugaruka ko mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu hagati aho mu cibitoke havugwa uguharika ariko imbere kuja mu ntara no mu makambi mbanze ndababwire muri make ko mu bufaransa emmanuel macron yaraye atahukanye intsinzi y'amatora y'umukuru w'igihugu yo ku nshuro ya mbere emmanuel macron yaronse amajwi mirongo ibiri n'atatu n'ibice umunani kw'ijana marine le pen nawe bahiganwa aronka amajwi mirongo ibiri n'umwe n'ibice indwi kw'ijana uzotahukana intsinzi mu kibanza c'umukuru w'igihugu akeneye amajwi menshi mu matora yo ku nshuro ya kabiri ategekanijwe kuzoba itariki ya ndwi z'ukwezi kwa gatanu macron yahoze ari umushikiranganji w'ubutunzi akaba afise imyaka mirongo itatu n'icenda imigambi yiwe igizwe no gukorana n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya hamwe no gukomeza urudandaza marine le pen nawe ahiganwa na macron asanzwe aserukira umugambwe front national ufise abanywanyi mu ntara zahoze zikomeye mu bisata vy'amahinguriro le pen avuga ko umwe mu migambi yiwe we ari ukubohora abafaransa agakura ubufaransa mu ishyirahamwe rya buraya muri somaliya abasirikari icenda barahitanywe n'igitero abandi batanu barakomereka mu gitero cabereye kw'ibarabara rija mu gisagara ca galgala ico gitero cabaye kuri uno w'imana mu gihe abajeje umutekano mu ntara ya puntland bari basanzwe bari mu bikorwa vyabo vya misi yose major abdilaham faraguran umuvugizi w'igipolisi mu ntara ya puntland yabwiye ijwi rya amerika ko imodoka yari itwaye abasirikare cumi n'indwi yaciye ku mutego uca uraturika goran yatangaje ko abaguye muri ico gitero barimo abapolisi abasirikare hamwe n'abasanzwe bagwanira mu mazi umugwi al shabab ukaba wamaze kwiyitirira ico gitero ku mugabane wa afurika muri siriya amashyirahamwe y'abaharanira agateka kazina muntu yatangaje ko ingwano zikomeye ariko ziriko zirabera hagati y'abagwanyi b'umuhari wa kisilamu hamwe n'imigwi y'abakurde isanzwe ifashwa na leta z'ubumwe za amerika mu vyegeranyo vyasohotse kuri uno w'imana nta vyinshi vyatangajwe ku bijanye n'ivyononekaye yamara amakuru yatanzwe n'ikinyamakuru ca leta al masadar avuga ko igitero cakozwe n'abagwanyi ba leta ya kisilamu cahitanye abakurde bashika kuri cumi na batanu bikavuga kandi ko abakurde bashoboye kwigizayo abagwanyi mu gitondo co kuri uno wa gatandatu ijwi rya amerika mutwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu twanze tunyarukire muri komune ya mugwi intara ya cibitoke ivugwamwo uguharika abakenyezi babiri canke barenga bubatse n'umugabo umwe ata n'umwe azwi n'amategeko abenshi rero bakavyegeka kutunenge twibonekeza amategeko agenga ingo n'abantu turi eh, mu bikwega ngo iyi mibano mibi ivyinshi na mugenzi wacu Diane Ndonse yakoreje ijwi ry'Amerika mu ntara ya cibitoke ukubaka n'abakenyezi benshi atanumwe azwi n'amategeko ku bagabo bo ku mutumba masha wo muri komine mugwi ni intandaro y'injyane hagati y'abo bakenyezi ndetse no mu bandi bo mu kibano ndereyimana adera umwe muri abo bakenyezi asangiye umugabo n'abandi avuga ko amatungo yaronderanye n'uwo mugabo yayaganjwe ko yaramperekeje nca ndagenda nca njana b'abana batatu nca ngenda nta n'ikintu na kimwe njanye imyumbati nasize muri iryo tongo niwe yaciye ayikura nca ndagenda kwa mwene wacu mu rugombo nagize ngaruka ejo bundi kubera yari amaze kuzana umugore agira gatatu acambwira ati nahisi n'igihe urubyofatana nta kintu na kimwe ishobora kubaza kuri iyo nzu nta n'ikintu na kimwe ishobora kubaza ku bijanye n'iryo tongo ariko umuryango baca baravuga ati naho biri uko nimumuhe hajya ahantu yongera arime arimire bajya abana kuko nabi wacu nta rasi yumuha nta kintu na kimwe umufasha mu myaka itanu iheze mu gihe atamwumvikano ukihari umugabo ashobora kwirukana umugore agasigarana abana ibyo bigatera akabonge uwo bababyaranye ndereyimana adera yatwawe batatu mukuru afise imyaka indwi abandanya atubwira ko afise umubabaro wo kutamenya uko abana biwe babayeho abo bana kuva batwara kuva ku wo munsi wa mungu ntago ndabakubita ijisho ntago nzi ahantu bari sinzi ngo baryukubira iguku nkumva yuko nokwaka abana maze imyaka itanu ndabareze ndi umwe nta kintu na kimwe amfasha atazi ikibiriza n'ikibyo arazi ingaruka ntizigarukira aha n'ababanyi b'iyi miryango irimwo abagore barenga umwe bavuga ko batoroherwa uyu ni umwe mu babanyi b'ingo zirimwo abagore barenga umwe ku mutumba masha nk'umugabo afise nk'abagore babiri abana baratukana abandi bakaryana nawe wumva atari intambara n'ukuri aha birakomeye n'ibicikaho umuriro induru zira- ziravuga aha ntituryama ahubwo mwova hasi mukabigwanya nk'uko abantu boronka amahoro n'ukuri ibintu byunyurwa n'uko bamwe mu bagabo bashobora gutunga abagore babiri mu nzu imwe abana babaye muri bene iyo miryango bahura n'ingorane zitandukanye bamwe bavuga ko bataciga ku kubura vyangombwa abandi ntibaronke aho baryama kuko amazu aba afise ivyumba bibiri birimwo abavyeyi babo ndayizeye james umwana w'imyaka cumi n'itandatu atubwira ko aje gusaba indaro mu bagenzi ku bw'iyo mvo ku bagenzi nongera nkaka indaro bwije nkagenda nkaryama ariko mba nawe ko atari byiza bako nyene gutuye kantu nyene mwese aka- mwe tukaba tugizeye turyama ahantu hiwacu nyene hameze neza bukere ucugaruka eh bunca nongera nkagaruka ibintu biruko mu gihe muri kino gihe itegeko rigenga ingo n'imiryango riterekana neza uko abakenyezi bubatse bidaciye mu mategeko uko batunganirizwa icyo bikoze ni uko abana baronswa ibirezo ku bw'ibyo toma ntawurishira akora mu kigo kijejwe iterambere ry'ingo n'ikibano cdfc gikukira ubushikiranganji bw'agateka ka zina muntu ikibano n'iterambere ridakumira asaba ko iryo tegeko ryohinyanyurwa kugira abacamanza baronka amategeko bakorerako abacamanza iyo bituye sentare barabura itegeko bisunga kugira ngo babatunganirize abo bakenyezi bagaca barira ku ngoma nk'imvyeyi kuko n'izo ndezo baba baziciriye abana baba baravutse muri abo bantu babiri bari bakanyida cy'ayo mategeko rero twebwe ko bacu dusaba yuko iryo tegeko turabye igihe rimaze ryohinyanyugwa rijanye n'igihe tugezemo vyongeye toma ntawurishira abandanya asaba ko abanyagihugu co kimwe n'abajeje intwaro bosigurirwa ibijanye n'ayo mategeko agenga ingo n'imiryango kukaba nkako abagabo bubatse bidaciye mu mategeko bavuga ko batazi ko hari amategeko abagenga mpawe n'imana yosuwa ni umwe mu bagabo yubatse n'abakenyezi batatu atanumwe azwi n'amategeko nka twebwe abanyagihugu bato bato amategeko burya ntabwo tuba tuyazi neza kuko urazana umugore umucikije hama amaze kubana ugaca usanga nimba mubanye imyaka ingahe urukundo rurabuze ibintu birapararanganye mu rugo urumva ntushira imbere burya kumwandikisha ahubwo uca wumva amenga ati uyu muntu tubanye uku hamwe nomwandikisha nkamwiboherako ingorane ntiyobibaye gutyo rero ugaca usanga ubayeho ata mugore mwandikwanye ivyo biruko mu gihe abajeje intwaro muri komine mugwi bavuga ko iyo komine iza ubwa mbere mu makomine afise umurindi w'igwirirana ry'abantu mu ntara ya cibitoke tumenyeshe kandi ko itegeko rigenga abantu n'imiryango haheze imyaka irenga mirongo ibiri ridahinyanyuwe ariko muri kino gihe tukibutsa ko leta iherutse gushiraho itegeko ryunganira iryari rihasanzwe mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka uheze mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika urakoze diane ndonse nari nabice ku masonga nkitangura imyidogo ni yose kuri bamwe mu banyagihugu bimukiye muri komune ya nyanzarake y'intara ya makamba bavuye mu zindi ntara abanyagihugu bemeza yuko hari urupapuro bakwa n'intwaro rubasaba kuvuga iyo baje bava rimwe na rimwe ngo bakanahohoterwa ibyinshi tubibaza umunyamakuru wacu alain yves irankunda nukujya mu gasho nabanje ujya mu gasho hariho ibintu bimwe bimwe byagiye birababaza abantu sije navunwe jenyine muze uyu ni umwe mu bemeza ko bamaze guhohoterwa bazira urwo rupapuro rwerekana amamuko y'utari mvukira ya nyanzarake abayaze n'ijwi ry'amerika bemeza ko baje bava mu ntara zitandukanye ahanini baje kwisumamwo naho badashima kwivuga amazina ku mvo z'umutekano iryo hohoterwa baryegeka kuri bamwe mu bajeje umutekano aba ni bamwe mu bemeza kuba bamaze guhohoterwa aho bose twari kumwe mu gasho batubwiye ati mu nama kw'izone atabaje ngaha guhera mu kwa mbere ku murongo aho abamaze iminsi aho ngo nimutere mugenda hariho igipolisi gushikaho jewe niriweyo ugatanga ibihumbi cumi bitanu ataco wakoze ngo nuko bavuye ahantu none vyagenze uko turi abarundi iyo abo umunyamahanga navyo aca bigenda gute barasavye urupapuro naje urwo rupapuro nkaba narufise barankubise turi kumwe n'abandi abakuru b'umutumba ba- barabibona birambabaje cyane kuko bombuza amahoro kandi nzi ko navukiye ngaha nyene je abavyeyi banje bavukiye ingozi ariko ntibisigura ko duca dukubitwa duhoteguwe tubura amahoro navukiye ngaha sinumva ingene bonkubita kandi bazi ko navukiye ngaha twagiye gupfungwa bakaturekura batatubwiye ni- nico- ni- nico baduhoye vyarambabaje cane ikintangaza ni uko dupfungwa tuzira ubusa barankubise cyane ndahohoterwa hamwe bakwa no kumvuna twaragiye ku rusambo hama mu nyuma baradukurayo abajejwe zone mukungu bari mu batungwa urutoke ko bafashanya n'inyamiramabi kuburabuza abo banyagihugu naho batashimye kuduha ijwi ryabo ivyo vyagiriji bavyamirira kure ico bikoze hari umuco w'abanyagihugu urwo rupapuro rusabwa ku bwabo ata n'ico rwari rutwaye iyo barasiguriwe ivy'uwo mugambi uyu mugabo avuga ati Ego banza bakabitwigisha kubera aha benshi ni benshi n'abaje bavuye mu ntara zitandukanye mbere gusa nk'izo ngizo zafashwe nk'ikibirira ariko nk'iryo tegeko ryaje rivuga ati ingenzi mwese umuntu akiyandikisha mu mutekano atava yumvira ngo hava aza gupfungwa ncibwe n'amamande zimwe mu mvo nyamukuru abajejwe intwaro muri komine nyanzarake bavuga ko zituma basaba urwo rupapuro ni imvo y'umutekano co kimwe n'imvo zo gushobora kumenya kahise k'umuntu kuko ku bwabo bishika umuntu akava mu ntara hari bimwagira mu butungane canke mu kibano gutyo ntivyorohe ko bamenye iyo yarengeye ariko naha amakenga ku bwa bamwe ntiyobura mu gihe hari n'abemeza ko baje kurusabwa inyuma y'imyaka cumi n'ibiri baba muri nyanzarake serafina niyo nkuru ni umuvyeyi twari twaje tuva mu kabezi mugabo ndahamaze imyaka cumi n'ibiri none ko twayimutse tukagurisa n'iyo fiyo tukagaruka tukagura ino kandi nkaba isi kino maze kuhabyarira abana batatu uwo mwana naherukiye ko afise imyaka cumi n'ibiri baca bafatira hamwe wa mwana wanje rero yaciye ajana n'abandi baca baramwanka indangamuntu avuze ati jewe ubwo munyatsi indangamuntu nduwino nduwaha jewe nakuriye ngaha kandi n'ubu niho ndi ngo urapfungwa ngo utuza gupfungwa mu bandi ngo ubu nyene ngo ni ugutanga ngo ivyo bihumbi bitanu yamara abanyagihugu ngo borema kuko hari bitari bike bigiye gukorwa kugira abaka urwo rupapuro boroherezwe noraske ndayikeza n'umuhanuzi wa musitanteri ajeje intwaro imibano hamwe n'imico kama ni ingingo ya kera gusa zaza biracamo iyo hari agahengwe kanini bakarureka mugo kuko twebwe iyi komine iri ku mbibe z'igihugu umuntu ateza kumenya ati umuntu n'umurundi canke n'umutanzania canke n'umukongomani ahubwo birasaba ko umuntu mu nama z'umutekano aza aragwibutsa babimenye nabo nyene baza barara ku mutumba ko hariho n'ibitabo leta yarungitse n'ibitabo vyereka ivy'umutekano akandikamwo n'abasanze atunza vyose birafasha mu bintu c'umutekano ku buryo nyumba kumi umunyagacimbiri umukuru w'umutumba abantu afise akamenya n'ingene bahabaye akamenya nuko arabaho nuko arabahasavye indaro nico gituma urwo rupapuro rwagomye bikene ni kugira ngo nawe nyene rumucungerere umutekano iyo umuntu adafise urupapuro rumuranga haracagwa mu mporero umuntu akabura ikimuranga na kimwe kugira ngo umuntu yiyumve kandi n'abandi ntibamwinube kandi nabo nyene ntabinube bamenyane aba banyagihugu kandi bavuga ko bagira uburuhe buvanze no gukoresha uburyo bw'umurengera mu kwiyunguruza baja mu ntara baturukamo kurondera urwo rupapuro imakamba mu bumanuko bw'uburundi alain ive irankunda ijwi ry'amerika arambwira abumviriza ijwi rya amerika ko naho rero ku rwego rwa komine nyanzarake bemanga ko urwo rupapuro rubwirizwa gutangwa ku rwego rw'intara ya makamba nyanzarake yegukira bahakana ko urwo rupapuro ruri mu ndinganizo z'intara navuganye na buramatari wa makamba gade niyukuri ambwira ati amategeko aratomoye karangamuntu iri kwije ubwa mbere ho nagira ngo umenyeshe ko intara ya makamba ari intara nziza cyane yakira ingenzi ku bwinshi kandi yakira abantu neza abavuga yuko abajeje intwaro baba baka hejuru ya karangamuntu impapuro umuntu avuye mu ntara ajya mu yindi ikimuranga ni karangamuntu ibijyanye n'izindi mpapuro ibyo nta bihari bimwe mu byo umuhanuzi wa musitanteri yabwiye ikiganiro iwanyu mu ntara hoba harimo iby'uko urwo rupapuro rwakwa kugira ngo bashobore gukomeza amahoro nuko iyo umuntu ajya ava mu ntara akaza kuba muri iyo ntara yanyu byoroha ku butungane bushobora kumufata mu gihe yoba akurikiranwa nabwo ni ukuvuga ko aba ku urwo rupapuro baca kure y'amategeko canke ah, harimwo bitaramenyekana neza iyo umuntu avuye mu yindi ntara ari ingenzi barandikwa mu bitabo by'ingenzi ku mitumba cyo bita registre de la population mu gifaransa muri make rero mu ntara ya makamba abavuga yuko hoba hari ibintu byo kwaka izindi mpapuro zirenze yi- hejuru y'ibyo ni uko kugira ngo abo bantu babivuga uko utari ko canke bafite izindi ntumbero z'iwabo umuntu afite karangamuntu mu gihugu cy'u Burundi akorera aho ashaka hose bakibanira amahoro bagasangira akabisi n'agahiye atawanjya bango ata agapapuro na kamwe arinzwe gusaba hambavu ya karangamuntu karangamuntu yonyine irakwiye kuko amategeko atugenga twese ni uko umurundi wese ava mu ntara iyo ari yo yose ashobora kuba mu ntara ashatse akorera akazi aho ari ho hose ashatse amakomune atandatu agize intara ya makamba yose atunganije ku buryo buvuye hejuru ku rwego rw'intara canke komune yose irashobora kwitunganya uko ivyumva bivanye n'imigambi bifise intara iri mu zindi ntara cumi n'umunani zigize igihugu twese amategeko tuyakora hamwe tugaca tuyakora kumwe twese ntawe ushobora rero kugira ngo ariko aragira ibyo abandi batariko baragira kuko twese dukurikiza amategeko amakomune atandatu nayo agize intara ya makamba nayo nyene arinda kugendera ku ntumbero no ku mirongo ishigwaho ku rwego rw'intara iyo intara imaze gukurikiza amategeko avuye ku rwego rw'igihugu amakomine siyo yoca agira amategeko ya- yayo nayo ateza gukurikiza amategeko kuko twese tuyahabwa na leta umuvyeyi wacu ko u- hari abanyagihugu biyemerera ko urwo rupapuro bagwatswe hakaba nabo ku rwego rwa komune ya nyanzarake biyemerera ko urwo rupapuro rwakwa kugira ngo ibintu bishobore gutunganya neza impande zibiri zobwigwa iki ko bamwe basa nk'abidogera abandi ubu nibaza ko atakwidoga kubaho kuko kwidoga si wo muti umuti ni ukwitura inzego ziba zikorera abo baba babona ko baba barenganiye ntibigeze batwitura ati nyakubahwa amatari twebwe turafite ingorane nibaza ko n'abo bavuga yuko baba barazibatse ngira ngo hari ukuntu baba batabitahura neza ibiranga umuntu cyo gituma jewe nibaza ko mutahura eh, yuko murundi wese aho ari hose arangwa n'icyo bita karangamuntu muri make rero uwotanga ko karangamuntu ntarinda aratanga urwo rupapuro rundi muri komune ya nyanzarake nta tegeko rya komune canke ry'intara yoba arenzeko ikomine nyanzarake yonyene kuko benshi mbona mbona muri iyi minsi baguma bayitunga agatoki yose iyo baguma bavuga tuzo bakeneye kuja muri ntara ya makamba muri ayo makomine yose yitwaza ibimuranga ni ukuvuga karangamuntu cyangwa abafite pasiporo cyangwa ibindi bintu byose biranga umuntu bitangorane kuko eh, igihugu ni icya twese murakoze cyane rwose kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika nibutse ko niyo kuri gad murongoye intara ya makamba havugwa mu makambi ishyirahamwe rya ebenezer ryarayitashe ibyumba bitandatu by'amashuri yisumbuye ryubakiwe abana b'impunzi z'abarundi n'abakongomani bigira kuri institut batwa iri mu rusenda mu majepfo y'intara ya kivu muri kongo ibyinshi kuri iryo shuri tubibaza umunyamakuru wacu vedaste ngabo
ishiramwe rya benezeri ku nkunga rihabwa n'ishiramwe mpuzamahanga rya CIC Children in Crisis rikaba ryarubatse iri shuri ryisumbuye rya Institut Batwa nyuma y'aho impunzi z'abarundi zigereye mu Rusenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho imirimo yo kubaka iri shuri yari yatangiye mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu Rubyagiza Jean Paul umuyobozi w'ishyirahamwe rya ebenezeri yatangaje yuko bahisemo kubaka aya mashuri yo mu rusenda mu rwego rwo kugira ngo barusheho kunoza uburezi bufite ireme bubakira abana b'abakongomani n'ab'abarundi bigira mu byumba by'amashuri bidahagije dore ko amenshi mu mashuri yisumbuye yo mu rusenda yiga nyuma ya saa sita kubera ubuke bw'ibyumba byo kwigiramo twubatse ishuri ni ishuri rya segondari rya sibatwa ariyo insiti sibatwa eh, kuko bafashe eh, abarundi babinjije mu mashuri y'abakongomani muri porogaramu biga muri ko- eh, muri porogaramu ya kongo hanyuma bamaze kwiga muri porogaramu ya kongo bigaragara badafite amasipasi ibibanza bihagije bishobora kwakira abana bose ni muri iyo ntego twategereje yuko dushobora kugira icyo dukora tu- icyo dushobora gufasha kugira ngo abana b'abakongomani bari hariya ndetse n'abana b'abarundi b'impunzi bari mu rusenda mu- mu nkambi yo mu rusenda bashobore kwiga neza ni twubatse imiryango itandatu Eh, hakaba biro administrative cyangwa se ya ya prefet des etudes hagasura hakaba biro y'abarimu aho bazaza bategurira ibyo kwigisha ariko iruhande hakaba iyo twise ngo ni salle polyvalente salle polyvalente ni salle nini abana bazaza bakoreramo ibintu by'imyidagaduro ariko kandi hazajamwo igice kimwe kizajamwo centre ya ya formation Eh, turushaho- tuza- turatekere- turateganya yuko tuzashyiramo amamashine gira neza fabrice umunyeshuri uhagarariye abandi banyeshuri biga kuri iri shuri ryisumbuye rya insititi sibatwa rya rayiritashwe avuga yuko iri shuri bubakiwe rije ari igisubizo kuko rigiye kubafasha kuzajya biga mbere ya saa sita mu gihe bari basanzwe biga nyuma ya saa sita kubera ubuke bw'amashuri twari twigaga ku mugoroba twasanga abanyeshuri aho twari twi- turi okipe wasanga abanyeshuri ba- fa- b'abapirimeri ga bize ugasanga abandi banyeshuri b'abasegonderi ga ntaho baronkeye aho kwiga ubwo turaryohewe cyane kuba turonse isomero twakwigiramo
mbese kwiga ikigoroba n'iki byaguhungabanyagaho cyane na cyane cyane urabona twi Burundi ga twari tumenyereye kwiga mu gatondo porogaramu zacu zazi z'agatondo kwiga ku mugoroba usanga umunyeshuri yashonje agahita yemera gusibaga ariko mu gatondo kuko aba ya- yarose icyo arariraga aremera agatonda mu gatondo kuko ya- a- avuga ati "Ku mu- ku mugoroba mpita ngenda gushaka ibyo mpita ngirane mfungura ababyeyi barerera kuri iri shuri bakaba bashimiye ishyirahamwe rya benezere nyuma yo gushikirizwa iri shuri abana banje bose u- guhera ku mwana wa mbere gushika ku mwana wa gatanu bose niho biga ndanezerewe n'imfashanyo batubakiye ko turi abarefije baradufasha ibintu byinshi baduha amaiforume y'abana amakaye amashagoshi ibirato byinshi badufashije cyane ku mitwe tudashoboye kubera turi abarefije batuji inyuma tuji imbere batuji inyuma badufashe guhanura abana bacu bakunda ishuri cyane cyane rwose kubwo nibwo buzima bw'ejo aya mashuri mashasha ishyirahamwe rya benezere ryubakiye insitisi batwa akaba yuzuye atwaye ibihumbi mirongo irindwi z'amadolari harimo uruhare rw'abaturage bo mu rusenda bagiye batanga umusanzu w'amabuye n'umucanga umuyobozi wa grupema y'abarara noro ari nagira ishuri ribarizwamo sibatwa juma yashimiye benezere yabubakiye amashuri amuboneraho uburyo bwo gusaba andi mashyirahamwe y'abagira neza ko yabubakira amashuri yarimo insititi rutanga na kahunga tumenyeshe ko insititi sibatwa yari isanzwe yigira mu byumba by'amashuri abanza bya ep isungu yigaho abanyeshuri magana abiri mirongo urunani barimo abarundi ijana na mirongo itanu n'abakongomani ijana na mirongo itatu vedasi ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda tukiri rero mu makambi twababwira ko umuryango wa ekereziya katolika ubandanya kwaguka mu kambi y'impunzi z'abarundi induta muri tanzania kuno wa gatandatu muri uwo muryango baratanze amasakaramentu impunzi zitari nke zarabatijwe haba abakomezwa eka abandi bubaka rukirisu gusa impunzi z'abarundi muri iyo kambi zivuga ko zibabazwa n'uko inzo ngabire zose badaheza ngo bazig- bazigine ni kubera ubukene nk'uko muvyumva mu nkuru ya lance niyo ngabo akweje rya amerika induta muri tanzania
uyu munsi turakira abageni baza kuragana kandi na bene wacu tuzobakira kuri icyo dusabe dushimitse dushimira imana ko uyu munsi turi mu ikamba y'impunzi induta mu gihugu cya tanzania mu isengero rya ekereziya katolika kuri uyu wa gatandatu misa yasomwe na patiri cleofasi rero tubasabire twisabire na twebwe dusabire n'ikereziya ko twokwama muri urwo rukundo iminsi yose twerekana ingene kristo yadukijije ni misa idasanzwe muri ekereziya gatolika mu kambi y'induta habatijwe abana ijana na mirongo ine icyo gihe nyine hakaba hari n'abandi bakirisitu cumi n'umwe baronse konfirimasiyo wowe niho bose babiyobora ndakwabiriye wowe umugore wanjye ndagukunda ndagusondetse ndakwemere ko nazoguhemukira mu mahirwe no mu marufwa urwaye cyangwa ukomeye ndagukunda ndagusondere mu buzima bwanjye no mu buzima bwawe bwose wowe niho bose babiyobora wowe bakundana kwegera ndemeye kuri umugabo wanjye ndakwemere ko nazokwigera ndaguhemukira z'abari basanzwe bubakanye badakurikije amategeko ya ekereziya barushinze imbere y'imana na ekereziya impunzi ariko naho zaronse izo ngabirano zivuga ko hari agahazi ya minsi mikuru bahora bagira bakiri imuhira mu gihugu c'amavukiro ubu nyine turahejeje kubatereza abana bacu ariko nka jewe kubw'umubyeyi umwana wanje namubatirije ariko kuvana namubatirije eheraba nk'uku ibirato ntabyo yambaye hari amaguru masa gahuzu nabanje kumesa aha ntitugira ikintu dushika du- twifashisha aha anye nu- n'utwo kurya ntagira ntagira utwo shikarya aha a- ndamupiza uku nyene nyene aha abasha aho turashonje n'ubugesera bi- bigenda uko nyene mu kubatiriza abana nta munsi mukuru tumugirira n'utwo kurya baduha ni duke cyane turagira utwo nyene baba baraduhaye n'utwo dushobora gu- gucumba ubugari ni buke cyane mbega nta n'ababanyi mweza ngo muterereze ababanyi wobaterereza ariko kugira ubaterereze nabo nyine ntaho bakura ura- ubanza ukaraba aho bakura nabo nyine kubera ubu unye yuwene urabona ko yagabanije indya kandi indya ni nke cyane wewe nyine uraraba ukuntu uwo mwana umubatiriza ukagerageza ukamunezereza ukamumesera uduhuzu nta kindi kintu ushobora gukora ababanyi urababwira mugaca mutera akaririmbo nyine k'imana nta kindi kintu mushobora gukora kubera turakenye cyane bisigura rero ko ata minsi mikuru mugira oya nta minsi mikuru ihari nta minsi mikuru ishobora gukoreka gusa turagenda aho mu rusengero nyine tugasenga Tuga- tukaririmba hama ababanyi nyine bakaririmba muga nta minsi mikuru ishobora kuhaba kuko ntidushobora kwibaza ko uwo munsi mukuru wowe wabaye ubimenya wowe umubyeyi wewe watirije uwo mwana canke uwo mwana we yarose konfirmasiyo gusa tunezerewe nyine ku mutima ariko dufise ibibazo mu gihe abana babatirije uwo munsi muhira ataco bashobora gushika bafata n'agahuzu bategerezwa kwambara twagerageje kudandaza mu two twari twapokeye
ibirori byo kuri uyu wa gatandatu rero mu bisanzwe byari bitegekanijwe kuba ku munsi mukuru wa pasika ariko patiri kerofase yari asanzwe aruza gutanga aya masakaramentu akaba icyo gihe yari akitswe n'amagara leonse niyo ngabo induta muri tanzaniya ku bw'ijwi rya amerika urakoze leonce niyo ngabo hakaba ari no kuri iyo nkuru yawe duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere ko dutandukana ndabibutse ko imyidogo ari yose kuri bamwe mu banyagihugu bimukiye muri komune nyanzarake y'intara ya makamba bavuye mu zindi ntara imvo n'urupapuro bakwa ku rwego rwa komune rubasaba kuvuga iyo baje bava ku rwego rwa komune bavuga ko urwo rupapuro ari ngombwa ko rutanga ariko nk'uko mwabyumvise buramatari w'intara ya makamba gade ni kuri yabwiye ikiganiro ijwi rya- rya- yabwiye ikiganiro iwanyu mu ntara c'ijwi rya amerika ko amategeko atomoye karangamuntu kikwijije kugira ngo gashobore gutanga umwidondoro w'umuntu n'ibimuranga vyose muri komune ya mugwi y'intara ya cibitoke havugwa uguharikwa ahanini bakavyegeka ku mategeko adatomoye neza navyo mushobora gusubira kuvyumva muce ku rubuga rwa interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com ni ngaha rero dutandukaniye mwakoze mwe mwatwumvirije bakoze n'abagize ico bakora kugira ngo kino kiganiro gishoboke innocent kimenyi na ingenieur bakoze twembi turi batatu tubararika ibiganiro byacu byo mu masaha ari imbere harimo nk'ikiganiro muri isanga muzakurikira kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha y'i rwanda n'i burundi igihe cy'isaha cumi na zibiri ni amakuru avugwa mu burundi igihe cy'isaha imwe n'igice naho ni makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri afurika muroranigwe tubasigiye kano karirimbo kugira ngo tubipfurize indwi nziza
yego mwami twarahuye nawe naramunye cyari igitondo cya kare nicaye biyanga ndapfukama n'amaso yanjye ananirwa kureba ubwiza bwawe nise weurinde mwami weurinde uwo mwanya ngira umutuzo mu mutima nireka tujyane yesu tujyane asubiza ati "Hum,